muteze amatwi iradiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ariko mujye no ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mudukurikire kugera saa mbiri muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero buri mwaka ku itariki nk'iyi ngiyi ya mirongo itatu y'ukwezi kwa munani ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abantu bazimizwa bakaburirwa irengero mu gifaransa bita victime de disparition forcée uyu munsi washyizweho n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu bihumbi bibiri na cumi mu rwego rwo gukangurira ibihugu ikibazo cyo gufata abantu kubafunga kubashimuta n'ibindi byose bijyanye no kubabuza kwidegembya bikozwe n'inzego z'umutekano za leta cyangwa bikozwe n'agatsiko k'abantu gashyigikiwe kandi gakingirwa ikibaba na leta byose bikajyana no guhakana ngo uwo muntu ntawe dufite ntituzi bye bityo uyu muntu ushimuswe uzimiye akaba ari aho adafite amategeko amurengera uyu munsi w'isi wo kuzirikana abantu bazimizwa bakabura irengero ni n'uburyo kandi bwo kwibutsa leta kubahiriza ibyo ziyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera abantu bazimizwa kugera uyu munsi aya masezerano amaze gushyirwaho umukono n'ibihugu mirongo cyenda na birindwi mirongo itanu n'umunani muri byo kandi byayinjije mu mategeko yabyo bwite ibyo bita mu gifaransa ratification uburundi bwasinye amasezerano ku itariki ya gatandatu y'ukwa kabiri mu bihumbi bibiri na karindwi tanzania uganda na kenya nabo barayasinye ibi bihugu byose uko ari bine ariko ntabwo birinjiza aya masezerano mu mategeko yabo bwite u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntibarayasinya nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga kuzimiza abantu bakaburirwa irengero biba biri mu mugambi wo gutera ubwoba abaturage bagahabuka kuri uyu munsi w'isi wo kuzirikana aba bantu bazimizwa bakaburirwa irengero bikozwe na leta cyangwa amashami yayo twatumiye pacifique ninahazwe umuyobozi wa focode forum pour la conscience et le développement ishyirahamwe ryishinze gukangura abanyagihugu n'iterambere simbatindiye pacifique turi kumwe pacifique uraho urakomeye yego cyane ndabumva kandi ndaramukije abariko baradukurikira bose yego ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ariko akantu tugitangira kuva i- i- ishyirahamwe ryanyu fokode ryabujijwe gukora mu burundi ubu ngubu mukorera mu buhungiro
yego cyane mu eh, kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twaraburagijwe twebwe nyene turarondegwa kugira batugandagure ishyirahamwe ryacu bararyugara badutwara amatungo y'ishyirahamwe n'ayacu nyene bwite ariko ivyo ntibyabujije ko tubandanya igikorwa cyacu muri urwo rwego rwo kubandanya igikorwa cyanyu mwashinze urubuga rwa interineti mwi- murwita ndondeza rugamije iki
Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari mu kwezi kwa kane niho twari tumaze iminsi twumva imiryango myinshi dutabaza batubwira ko hari abantu babo bagiye barafatwa hirya no hino bagafatwa n'inzego z'umutekano mu Burundi mu nyuma bajya mu busho butandukanye bakabura ababo iyo babashyize tubona ni ikibazo gikomeye kuko bitari ko biravugwa ni niho rero twaciye dushyiraho isekeza twise ndondeza ndondeza hakaba ari ako kamo k'umuntu wese ariko ararira agira ati jewe bantwaye umuhungu wanje jewe bantwaye umwana wanje nanjye bantwaye data jewe bantwaye umukobwa ugasanga bose ariko bararira bagira bati twabuze iyo duta umutwe mbega nta wo turondeza abacu iyo bari ndondeza rero nako kamo k'iyo miryango iri kwirarira bose tuza kubafasha tuga tuti reka twese dufashe kurondeza ababo iyo bagiye ako kamu kuva mwatangira kugatera hari abantu byibura nk'umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bari baboneka li- ah, kuko turi nyine kuri izi za disparisiyo forse kuzimiza abantu bikozwe na leta cyangwa inzego zayo hari umuntu leta yigeze ifata hanyuma mwamuterera akamu akaboneka
gushika uno munsi ni ibibazo bikomeye cyane kuko eh, niko bene aba bantu tuba twu- turarondera tukarondera iyo baciye rimwe na rimwe kugira tunegeze ko by'ukuri banyurujwe leta yamaze kubashyira mu bibanza batagitorwa usanga hamaze guca akanya niko byarigeze gushika umuntu yarafashwe mu ijoro eh, turaheza turatabaza ubwo nyine agifatwa ama- tumaze kubishyira ku rubuga ngurukanabumenyi uwo muntu araheza bukeye baza kumuta ku ibarabara araheza araboneka ahunga mu gihugu cy'u rwanda mbere yarigeze no gu- no gutanga ubuhamya bwiwe aradushimira arabyandika aravuga yuko mu mwanya twabyanditse aheje gufatwa mu- mu kibanza yari arimwo atashobora kumenya neza ko bagize ubwoba biyumvira ingene ibyo bintu byamaze kudushikira baraheza baramurekura mu minsi ya mbere rero iyo umuntu agifashwe tugashobora kubimenya tukabimenyesha hariho abantu bakira bakarekurwa ariko bene aba tuvuga yuko banyurujwe bamaze kugenda usanga hamaze guca nk'amezi baragiye ntibirigera bishoboka yuko dushobora kubaronka ahubwo kenshi turonka amakuru aba ateye ubwoba ko bashobora kuba baranamaze no kugandagurwa hari ibitigiri mufite m- ahari biragoye kumenya igitigiri nyakuri ariko hari imibare mufite igitigiri mwa- mwa- m- m- kugira ngo muhe abantu igitekerezo cy'abantu bazimira bakaburirwa irengero mu burundi
duharuye imiryango imaze kudutabaza ni imiryango ishika amajana atatu abantu bazatubwira bati uwacu yaragiye ni abantu bashika amajana atatu ariko ibyo twebwe nyine twitoreje tumaze gusohora ko- gusohora ko raporo ni abantu bashika mirongo umunani na batatu hariho ayandi maraporo y'amashyirahamwe atandukanye bavuga yuko abanyurujwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari hagati y'amajana atatu n'amajana icyenda ariko nk'uko mubivuze si ibintu usanga byoroshe kuko abantu benshi baranyuruzwa bari mu mayira nk'abariko bajya mu rwanda abaje bava mu rwanda n'abandi ugasanga imiryango yabo ntiyigeze imenya na kimwe ugasanga wabaje yuko yajabutse yagiye hanze naho kumbe mu nzira baramufashe baramaze kumunyuruza ugasanga bene abo bose ntibazwi uko bangana biragoye kuvuga igitigiri nyine nyezina ngo naba banyurujwe ariko nko muri fokode abatwituye badutabaje tugeze ku majana atatu
muri ibyo byose m- musanga kuko i- i- ibi ngibi turimo kuvuga nyine uyu munsi ni ibintu bikorwa na leta reka dukomeze tubishimangire bikurikije uko umuryango w'abibumbye wagize impungenge ushyiraho uyu munsi w'abo bantu bazimira ba- bajimijwe na leta ikanabihakana ngo ntibafite noneho mwebwe musanga mu burundi bikorwa n'izihe nzego
Eh, mu burundi urwego rwa mbere twabonye rukora bene ibi byo kunyuruza abantu ni urwego rw'iperereza urwego rw'iperereza eh, mbere rugaheza rugaca rufatanya cyane cyane n'abandi bagejwe iperereza nyene mu zindi nzego z'umutekano aho ni nko mu gisirikare hariho biro yo mu gisirikare bita jed jejwe iby'iperereza hariho biro yo mu gipolisi jejwe iby'iperereza kenshi bita recherche criminelle hari kandi ibiro by'iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu izo nizo nzego nkuru nkuru twabonye zikora ibyo bikorwa hanyuma ugasanga zirishimikiza izindi nzego nto nto zo hasi zaba inzego ziraba iby'intwaro hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe CNDD FDD uko matohoza yacu twebwe yabitweretse n'uko eh, kira ndwi abajejwe iperereza muri izo nzego zitandukanye duhejeje kuvuga bahura bakaraba amakuru bagiye baronka hirya no hino yavuga batavuga rumwe n'ubutegetsi aho usanga bafata ko baba bagomba kurwanya ubutegetsi bwa petero nkuru nziza hanyuma bamaze guhura bakavugana aho babona ko bakwiye guhagarikwa bakwiye kugandagurwa ba- abaheza bagafatwa bagatwarwa mu bibanza bitazwi aribo bihaba bivamo ibi byo kunyuruzwa Eh, amakuru dufite avuga ko kandi baheza bakabiha ababatwara nabo akaba aribo bemeza abakwiye gukorerwa bene ibyo bintu mu nyuma biraheza bikagaruka rero ku gutwara iperereza mu gihugu hagati ari nawe atanga amategeko ku bantu bagenda gufata abajya gufata kenshi hariho nk'amazina azwi akunda kuvugwa nko mu iperereza muri eseneri haravugwa cyane nk'uwitwa eh, joseph matasi niyo nzima batazira akazungu dusanga iyo turiko turakora amatohoza hafi mirongo itandatu ku ijana y'amadosiye izina ry'umuntu umwe riguma rigaruka ngo ari we yagiye gufata abanyurujwe ariko naho tumushyira ahabona ugasanga we birakorwa ko ntamagagwa mu butungane ntamagagwa n'urwego na rumwe kuko abamutuma baba bakomeye abandi twabonye batumwa bene ibyo bikorwa hariho nk'aba abitwa ko begereye petero nkuru nziza mu bamucungera hariho nk'umubrigade yitwa jonas ndabirinde hari umukaporare w'umupolisi yitwa eh, eh, claude nije imbere batazira amatwi Eh, ayo ni amazina akunda kugaruka abandi bavugwa cyane n'abarongoye iperereza mu ntara aho usanga baronka bene ayo mategeko bagaheza bagafata umuntu iyo baheza bakamujyana ugasanga ntihazwi abo bantu ntibigere eh, batorwa irengero mu majambo make urwego nyamukuru rukora bino bintu ni urwego rw'iperereza kandi hano kwibutsa ko urwo rwego rwegukira umukuru w'igihugu petero nkuru nziza hakaba kandi inzego z'iperereza mu gipolisi mu gisirikare ku kirimba cy'umukuru w'igihugu baheza bagakorana n'imbonerakure radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na perezida wa fokode pacifique ninahazwe ku kibazo cy'abantu bazimira bakaburirwa irengero bikozwe n'inzego za leta kuri uyu munsi mpuzamahanga washyizweho n'umuryango w'abibumbye umunsi ngarukamwaka rero ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa munani ku bantu bazimira bakabura irengero disparition force bikozwe na leta kuri telefone dufite fiston fiston
ariko ndabumva vuga cyane fiston
ati ndabumva ye uratangaza iki
Eh, nagomba gutera icyiyumviro ku vyerekanye n'uyu munsi mukuru wahariwe abazimiya Mm, canke abanyirizwa kubera eh, uravye ntiyashizeho nk'abantu bazimira eh, ku rwego eh, mpuzamakungu hose mugabo uko mwashimwe kuvugira ku kibazo c'uburundi reka nanje ngira ico mvugako mhm,
hama mu burundi kenshi hari igihe bavuga ngo umuntu yazimiye ugasanga eh, yazimijwe n'undi muntu atari inzego za leta ugasanga canke yazimiye eh, bivanye ku matati ari hagati fiston eh, y'in- ego abantu bazimira muri ubwo buryo bo ntabwo ari cyo kiganiro turimo icyo turimo na- ni ibikorwa n'inzego za leta naho babandi bihorere ubutu icyo ni ikindi kibazo cy'ubutungane
ego ndiko- naje nk'ico ngoma kuja konje mvuga kuri ico nyene Mm, Eh, rero muri ico gihe eh, cyane cyane nk'amashyirahamwe yigenga amasosiyete sivile eh, hari igihe aca avyegeka kuri leta ico vyo nagomba gu- kuvuga eh, mwa- mwatumye pasifike nagomba ndamubwire Eh, bagire amatohoza yimbitse kugira ngo abe ari leta leta nayo nyene yemere ikosa ari ayo mashyirahamwe yatereye nayo nyene yemere ikosa mugabo rero ariko muri ibi bigo vy'iwacu kubera ko mu bihugu bikenye usanga inzego zikomeye rwose cyane cyane iz'igipolisi n'izi- n'iperereza kenshi kubera ko bafitaniye amasasi n'ibindi bihugu kenshi ba- bata ku nzego za leta mugabo turavye neza yego birashoboka leta bikaba birimo kubera ashobora kuba nk'amasasi ya politike mugabo kenshi eh, leta irashobora kuba itarimo nayo nyene mm.
Eh, rero icyo nagomba kubwira uyu musumire na bazoze bagira barinduke barinduke bakorane na leta bavuga ati ikibazo ni iki n'iki n'iki hanyuma bace bereka abanyagihugu ati aha hantu leta yaranse yuko dukorana Eh, hanyuma abanyagihugu nabo barafise ukuntu bavuga barafise ukuntu bashikiriza ivyiyumviro vyabo leta izoremerwa ihere yerekana abo bantu Mm.
Eh, nico agomba gutera ye urakoze fiston reka pacifique ninahazwe agira icyo akubwira
Eh, aragize neza fiston ku cyiyumviro yagiye gutanga buriya rero ibyo n'ibi byaha nyine bijyanye no kunyuruza abantu bikorwa n'inzego z'igihugu inyinshi zamaze uko nyine Fiston- fiston abivuze mu bihugu byose singaha iwacu gusa n'ahandi aho banyuruza abantu leta ntizigera zemera ko arizo zinyuruza abantu bavuga ko eh, ari abantu batazi iyo bagiye cyane ko ari ibihugu bindi byabatwaye cyane ko ari ababarwanya babanyegeje leta ntizigera zibyemera ariko ikiba gitangaje ko ku burundi ho ni uko aya maraporo ariko aravuga tuyakora nko muri ndondeza turandika neza umuntu igihe yafatiwe tukavuga abamufashe tukavuga ababona igihe yafatwa tukavuga n'inzego tubona neza ko zamutwaye igitangaje leta y'u Burundi ntiyigera yishyura ku kintu na kimwe kuri bene ibyo bintu tuba turiko turavuga kandi tuba twerekanye neza urwego rwafashe uwo muntu urwo ariko mu bisanzwe n'ibintu by'ibiterasoni bisa n'uko leta iba yamaze gutanga imihoho iyo umunyagihugu ashobora gufatwa umuntu akwerekana abamufashe leta ntihagire ikintu na kimwe na kimwe na kimwe ikora naho kuba kuvuga gusa ntibigera banavuga bumvise ko umuntu yanyurujwe ni ibintu by'akamaramaza urabye uko bigenda eh, mu burundi kuko ayandi maleta yo mu bindi bihugu baranavuga bakabeshya bakabifukira iwacu ni ukuvuga ntibavuga umunyagihugu aranyika bikaba akanizwe n'ingoma ukamenga uwo muntu nta gaciro na gatoya yari afise ubu yariko aravuga kandi none amwibutsa ko ibi bintu biri kubera mu burundi binababaje kuko atari bishasha abantu benshi mu batwara uburundi barabonye abavyeyi babo bafatwa mu mirongo irindwi na kabiri eh, ku ntwaro ya michel micombero barabatwara nk'uko bagatwarwa n'abasirikare eh, barabona binjiza mu makamyo y'igisirikare ariko ntibigeze basubira kubabona benshi muri bo bakuranye agahinda kenshi cyane barindira biyumviriye bazobona abavyeyi babo hari benshi n'ubu babayeho inyuma y'imyaka mirongo ine n'itandatu bagira bati kumbure data yoba yagiye mu kindi gihugu kumbure umunsi umwe tuzomubona ni benshi babanye aga- agahinda bene ako bibaza ko bazobabona birabaje kubona abo nyene bagiriwe bene ivyo ari uyu munsi ariko barabisubiza abarundi kagahinda hagaruka uko nyene kumwe leta za kera zabihakanye niko nabo nyene bariko barabihakana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twibutse ko umuryango w'abibumbye ubwawo wivugira yuko ibi ngibi byo gufata abantu bikozwe n'inzego za leta bakazimira burundu leta ikabyitaza ngo ntabwo izi aho bari ari imigambi iba igamije gutera ubwoba abaturage no kubahabura kuri telefone dufite ferdinand ferdinand
wi akabazo kawe
eh, ntabwo ari akabazo nashaka guterera no kugira icyo nshikirije kuri icyo kibazo nyine cy'abantu banyuruzwa yego eh, mbere na mbere mbanje kuramutsa umutumire pacifique
yego arakumva n'abatumviriza bose Mhm.
Eh, icyo nashaka kuvuga rero rero ndi umwe mu bahatswe gukorerwa ayo mabi nubwo nagize imana nka nkongera kuboneka bifatijwemo ni na ba pacifique nyine n'abandi bakorana muri uwo mugambi wa ndondeza Mhm. yego
ni ukuvuga ngo na- impamvu mvuga ko nanjye nari muri iyo bari banshyize muri uwo mugambi bamama- baramfashe bamaze kumfata banjana ahantu hatazwi nanjye kugira- bagufashe ryari kugira- Sorry?
bagufashe ryari
muri bibiri na cumi na gatandatu ukwezi
bambabarire sinkuvuge kubera ingo z'umutekano wabanje eee Mm, noneho ubwo urashaka kuvuga ko utari mu gihugu ntabwo uri mu burundi
oya eee warahunze yego narahunze ariko se abagufashe warabamenye
baragoye kumenya- kubamenya cyangwa amazina Mm.
ariko iyo urabye uko baba ba- ba- ba- bitwara n'uko baba bambaye cyangwa n'ibi- n'ibindi byinshi ushobora kubateka Mhm.
yego eee bandanya gutanga ubu- ubuhamya bwawe ubwo rero aho rero nari ndiko ndavuga ngo iyo bimaze kumera uko umugambi wari uwo nyine wo ku- kuba porte disparu cyangwa ukadi- bakagutwara ukanyurwa Ukazimira.
ntumenyekane iyo wagiye kuko iyo bitaba ibyo baba bagujanye mu bushobozi cyangwa ahandi hantu hazwi aba bashobora kugutora ni ukuvuga ngo rero icya mbere na mbere ndashima nshimira eh, ba pacifique n'umugambi ni- ni uwo mugambi wa ndondeza ariko icya kabiri nkongera ngata- nkavuga ngo hari imvugo zimwe na zimwe mfashe nko kuri kayandi igihe bari bamfashe uko nagenda mbyumva abantu bakavuga ko batazi yuri n'ayo ma- majambo agenda ashikirizwa cyane ngomba kugaruka ku ku byavuzwe na mugenzi wanjye atari- atari yiyumvira imbere yanjye Mm.
aho avuga ngo ba- aba- abo mu masosiyete sivile bakore amatohoza babikorane na leta ibyo bintu bira- ni- ni imvugo rimwe na rimwe ibabaza twebwe tuba twacitse ku icumu kuko ubundi uwaga- uwagomba gukora ayo matohoza imbere y'abandi bose ya- yagomba kuba leta Mm.
akaba ariyo yerekana ukuri kuri ibyo bintu naho kuvuga ngo guhora cyangwa gu- guhora bi- birirwa batubwira ko ibyo bintu ari ibikorwa n'amasosiyete sivile kugira ngo aronke amafaranga kugira ngo ba- babashe kubaho ibyo bira- birababaza kandi biga- bigaca umutima abantu babyumva ba- ba- bagifite umutima w'ubuntu Ye, yego urakoze ferdinand murakoze namwe noneho mbere y'uko eh, dusubiza ijambo ninahazwe kugira ngo agire icyo avuga ku cyiyumviro cyawe reka tubanze duhe n'ijambo nanone ntare ntare we ntare
babwe ye vuga cyane akabazo kawe
yego ndabumva jewe ndi mu ntara ya rumonge mu burundi yego akabazo kawe rero
we nta kabazo bafise Mm.
yewe nanone nagomba ashimanga ibyo umutumire wanyu ariko aravuga ko jewe numva ataco ata- nta nico nokongerako Mhm.
nkeneye kuvuga yayisutse ye urakoze cyane ntare oya reka ndabandanya gatoya eh
Eh, gusa nagomba ndamwibarije Mm.
Eh, ko ibyo kunyuza abantu mu burundi byo ku- kunyuma gatorwa cyangwa ntibatorwe ntabwo byashikirijwe mu byegeranyo bashikiriza cyangwa no mu byegeranyo by'amashyirahamwe mpuzamakungu Mm.
ndagomba nibarize uwo mutumire ikintu babona gishobora gukorwa cyangwa baba bariko barakora kugira ivyo ntukumbure bihagarare canke eh, ubutungane buze buhane ababikora kuko barazwi hama bashikirijwe Mm.
yego nambabona ko hari icizere abarundi bogira akitubarire kandi nagomba kunyisha umwoca muyimpa hano ku murongo wa telefone ko mwatwiye radiyo yanyu tutayumva kuri fm Eh, babirimo babirimo ababishinzwe babirimo Ura- abashinzwe
Eh, haba hano ku ijwi ry'amerika haba na leta y'u Burundi kubera ko urabizi ko leta y'u Burundi ihagaritse imirongo ya fm y'ijwi ry'amerika igihe cy'amezi atandatu basabye ko namba yompi inyishu mwondindira ntimunkutire umurongo wa telefone eh ye uyu ntare reka nsabe abamfasha bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve icyo pacifique ninahazwe akubwira ugume ku murongo pacifique
tumushimira nawe ku nteruro naheje gutanga ku kibazo mbagira ati mbega hokugwa iki kugira bino bintu bihagarare mbega hari icyizere ko bizotinda bigahagarara ababikoze bazotinda babihanigwe Eh, ikintu gihambaye rwose nama mbwira abantu bariko barahura n'ibibazo cyane cyane imiryango ni uko bova mu gutinya ibi bintu bikaguma bishyirwa ahabona Eh, navuze ko tufise tumaze gukora amaraporo ku bantu mu munani na batatu hari imiryango majana atatu tumaze kutwitura ariko ndazi ko ibitigiri byenga kure ibyo abanyurujwe imiryango myinshi hari n'abatubwira bakatubwira ati, umuntu wa- wacu yaranyurujwe abamutwaye turabazi naba nabi ibintu byagenze gutya ariko turabasabye ntimuhirahire ngo mucire n'amata imiryango myinshi iratuza kuvuga ku bibazo by'ababo hariho amadosiye twakoze usanga tudashyira ahabona kubera ko imiryango yatubujije kubivugaho ariko ubwo bwoba ntacyo buzofasha ku bwanjye mbona ko imiryango yokubahuka ikabiduha kandi twe tubikora neza cyane ku buryo tutigera twerekana ngo babiduhaye naba ariko birahambaye ko abagiriwe nabi baheza bakaja ahabona navuze nk'ibi byamaze kuba hagati y'imyaka mirongo ine n'itandatu mu za mirongo irindwi na kabiri nta gikorwa nk'iki cyabayeho icyo gihe nta hantu ushobora gusanga aho byanditse neza uwanyurujwe wese n'uwamutwaye nko muri icyo gihe ariko muri kino kiringo turiko turabikora iki ni ikimenyetso ko ababikora bateza kumenya ko umunsi umwe bazobihanirwa bashobora kuba kwihenda ngo bafise inguvu uyu munsi inguvu z'ubutegetsi bwa politike n'inguvu zihenda kuko zifise umwanya zimara ariko zama zihera ababaye ibihanganga bakomeye gute bose barahejeje abantu ariko barakora bino bintu bitwaje ngo barakomeye bamenye ko izo nguvu zizohera kandi umunsi umwe bazohanwa iyi dosiye iramaze gushika muri sentare mpuzamakungu ntihazobura abihanirwa ngaho ariko hari n'amasentare yacu hari umunsi ubutungane bwacu buzosubira gukora amasentare yacu azohana abantu bariko barakora aya mabi ku bana b'u Burundi icyo nicyo cyizere nyamukuru novuga haraca umwanya ibintu birahinduka ariko abariko bagirirwa nabi baduhe bino bintu bigende birandikwa bimenyekane eh, abariko barabi- ababikorewe n'abariko barabikorwa bariko barabikora abandi ijwi ry'amerika ubwo ngubwo nyine birumvikana ko umugambi uri mugerwaho kubera ko nongere mbisubiremo umuryango w'abibumbye uvuga yuko gufata abantu bakazimira ngo ntabo dufite bigamije gutera ubwoba abaturage ubwo rero nimba koko batinya kubivuga bi- birumvikana hanyuma kandi uvuze ko ibyo bi- bazabihanirwa ababikora nabwo reka tubwire abatwumva yuko amasezerano y'i Roma ashyiraho ruriya rukiko iriya sentare nyine mpuzamakungu ICC avuga yuko ibingibi byo gufata abantu bakazimira nabyo biri mu rwego rw'ibyaha byibasira inyokomuntu kirimu kontorori humanite ni ukuvuga ntibisaza igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwitura sentare iyo ari yo yose ikabibaryoza iyo bamenyekanye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga turaganira na pacifique ninahazwe umuyobozi wa fokode turimo turaganira ku bantu bazimira bajimijwe n'inzego za leta ibyo bita disparition force mu gifaransa kuri telefone dufite claude gatebuke claude we urahura akomeye
ye mukomere cyane kamirindi namwe pacifique ndagusuhuje
amahoro cyane
gatebuke uri umunyarwanda nawe ukorera hanze y'igihugu ukurikirana ibintu byo mu rwanda by'abantu bazimira hari icyo babitubwiraho
nkatwe turi mu miryango iharanira ikiremwa muntu tubona abantu benshi baradutabaza benshi cyane ariko bafite ubwoba nk'uko pacifique n'abandi bari bamaze kubivuga ku buryo abantu benshi baba bafite ubwoba bwo kubivuga gusa nshobora gutanga ingero byibura abatabaje tukabishyira ahagaragara cyangwa se bikagezwa ahagaragara mu cyumweru gishize hari umusore witwa ngirinshuti jean d'amuru umaze umwaka yarabuze mushiki we yatanze itangazo ya
uwo twaravuganye ku hano ku ijwi ry'amerika
wongera inshuti jean d'amuru amaze umwaka yarabuze ariko uretse no kubura hiyongereyeho ko umubyeyi we wakomeje kumushakisha nawe bamuteye ubwoba baramubwira ngo aho bashyize umuhungu we nawe niho bazamushyira izina ry'uwo mupolisi wabimubwiye sinibyibuka ariko nshobora kurireba noneho hakaba kandi babanje kubajujubya bashaka gutanga itangazo radiyo ikanga kuritanga ikababwira ngo bajye kuri polise bajya kuri polise polise nayo ikabazengurutsa umujyi wose kugeza aho babonye aho yari afungiwe bari kubanga kumwerekana none umwaka urashize ntabwo bazi niba akiriho cyangwa se yarishe
uwo mugabo urwo rugero utanze uwo mushiki we twaravuganye hano ku ijwi rya amerika agiye ku giti cyanjye twaravuganye ikiganiro hanyuma kirahita ku iradiyo ariko nakoze uko nshoboye kugira ngo inzego za leta zigira icyo zibivugaho ndakurahiye zarananiye banze kumbwira banga kunyitaba mbese mu magambo makeya ntako tutagize n'abo dukorana twese dushyira imbaraga hamwe ngo leta igire icyo ibivugaho reka da byaratunaniye muzagerageze mushake umupolisi witwa leonard ndwankindi niwe wabwiye wafashe imyirondoro ya nyina yarangiza akajyamo simbizi niba ariwe wamwohererezaga abagiye bamukurikirana ariko nyuma yaho nyine nyina amaze gutabaza bamaze no kumutera ubwoba bakomeje kujya bamukurikira bamukurikira bigeze aho arahunga ariko mu guhunga abayobozi bamuhaye ibyangombwa nabo barishwe nyuma yaho abayobozi babiri ubwo rero urwo ni urugero rumwe ariko mukomeze mugerageze nyine mubaze abategetsi abandi wenda undi mwabaza abategetsi ni uwitwa Lionel Nishimwe umusore ubu ngubu afite yagombye kuba afite imyaka ari makumyabiri n'itanu cyangwa n'itandatu yabuze umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri we yari uwa hehe kuko uriya ngira inshuti we yari atuye i kigali twarabivuze uyu nguyu nishimwe we yari atuye hehe nishimwe yabaye i kigali yari akigera mu rwanda noneho
ni ukuvuga yaravuye hanze y'u rwanda se muri zambiya yasutse mu buhungiro muri zambiya arangije amashuri y'ubwavoka noneho ageze mu rwanda nyine babanza kumufata neza bamushyira mu mahoteli bakajya bamu ibyo kurya n'ibyo kunywa bakamwishyurira n'ubuhamya bwe uretse ko buri mu cyongereza turabufite kuri videwo nshobora kububoherereza mukareba ariko uwo musore nyine bashatse ko atanga ubuhamya ashinja abantu ibyaha we atazi abantu atashoboraga gushinja ibyaha kandi atabizi atarigeze abibona muri ibyo byaha noneho atangiye kubyanga rero muri iyo minsi ubwo za pirivileje nyine bari bamuhaye babikuraho batangira kumukenesha ubundi batangira kumwirukaho mu minsi ya nyuma rero ajya kugenda uretse na n'iyo videwo yakoze arimo kohereza ubu- ubuhamya hari n'amadokima yerekana ama- amaresi ibyo bamwishyuriye n'iki ku buryo ah, yarabuze kuva mu kwa kabiri k'umwaka k'umwaka ushize na n'ubu nta nta rengero ayo Ahubwo mu gihe madokima muri- i- ibyo byemezo uvuga yabitanze mbere yo kuzimira se
yabitanze mbere yo kuzimira yarabitanze hashize nk'icyumweru arabura Mm.
sinzi niba n'icyumweru cyarashize ariko yari ari kuvuga ko amerewe nabi eh, donc ari gutabaza
mwebwe se mwi- Ubwo- namwe haru- hari mwigeze mugerageza kuvugana na leta y'u rwanda mu- mu- ngo mubaze ibye
twaragerageje na n'ubu ntabwo nta gisubizo bari batanga Eh, n'iyo u- ubizamuye ahubwo tuvuge nk'iyo uganiriye n'abayobozi eh, ba- bararakara aho kugira ngo eh, ba- aho kugira ngo ba- ba- bakubwire aho ari cyangwa bamushakishe ikintu nkunda gukora ni uko kenshi cyane aba- abayobozi bo mu rwanda bara- barambwira ngo ese ngo azagarutse mu rwanda ibintu bimeze neza ni iki nkababwira ni none se niba ibintu bimeze neza mushobora kunyereka ahantu hari niyoneri nishimwe ko nawe yagarutse aturutse mu ngiro icyo gihe akenshi iyo mbabajije gutyo ibiganiro bihinduka uburakari bahita barakara ku buryo ndetse ni ikibazo badashaka gusubiza Eh, Eh.
twashyize n'itangazo ahagaragara mu muryango wacu wa african great lakes action network hamwe n'uwitwa ah, rwandan rights global campaign for rwandan rights uwo muryango wo urikorera mu bwongereza Ah, twakoze amatangazo twarashakishije na n'ubu wapi ntabwo twari twamubona Jean- So, none yego
noneho icyo vuga- gihe- vuga igihe wanzura.
twatangaga- eh, igihe twasangaga iryo tangazo hari n'irindi twatanze ry'umugore witwa violette uwimana we ni umwongereza Ah, ya- cyokora n'ubwo bwose u rwanda rwari rwarabeshye za ambasade z'ubwongereza ah, bakabirukansa muri za morgue bakabirukansa mu bitaro bakabirukansa kuri za brigade bavuga ko batazi aho ari ubwongereza bwashyizeho presiyo araboneka eh, we yashoboye gutaha ariko u rwanda rwari rwavuze ko yabuze hashize ibyumweru bibiri batazi aho ari ariko noneho ba- ubwongereza buvuze ko bugiye gukoresha tekinoloji ngo bumushakishe igitangaza kiba kirabaye polisi y'u rwanda ivuga ko yamufunze ubu yararekuwe yaratashye eh, yasubiye mu bwongereza ye Ah, claude we nuko rero
ndagushimiye nutizongera ndumva natanga ye re- ndagushimiye cyane ubwo buhamya nawe utanze
eh, murakoze cyane ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika niko se ni ninahazwe we kuri ibi ngibi gatebuke avuze hari akantu wavugaho
icambere bavuga ni uko isekeza ndondeza rikora ku bijyanye no kunyuruza abantu bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ko ibintu byose bibera mu kindi gihugu eh, ataco mfise kirino bivuga kuko atabyo mbazi sinashobora kuvuga ngo ndazi ivyo bibera mu bihugu bibanyi ntabyo nagize ko amatohoza ni ukuvuga ko kuri urwo ruhande nta ntaco nza kubivugako Mm.
ico nshobora kuvuga gusa ni uko mu burundi naho nyene tumaze kubona ko iyo imiryango eh, yamaze kubura ababo habaho ibyo kubatera ubwoba eh, mbere ntibigarukira aho gusa icya mbere gitangura usanga baza kubaka amafaranga abakozi b'iperereza baraza mu miryango bakabwira ko bazi aho ababo bapfungiwe eh, bakabaka amafaranga igihe kitari gito abemeye kuyatanga ntibinahagarara baguma babaka ayandi gushika batsinde batahure ko eh, uwabo batazigira bamubona ari uburyo bwo kubajya amafaranga gusa hari nk'imiryango nk'umuryango wa mbere twabonye wama- watanze amafaranga menshi wageze ku miliyoni icumi z'amafaranga y'amarundi n'abandi rero usanga byagiye biraba mu buryo butandukanye eh, kuva ku miliyoni icumi umanuka n'abantu benshi bahuye n'ibyago bikomeye eh, bya gutyo Eh, Mm.
bamaze kubaka ayo mafaranga naho hacaza igice cya kabiri cyo kubatera ubwoba kuko baje kubaka amafaranga baba babonye Eh, baba babonye baje kubaka amafaranga uwo ari we hacaza kubatera ubwoba ati mukazohirahira mukabivuga mugahirahira mukabibwira amaradiyo n'aya mashyirahamwe yigenga muzibonera ko ayo n'amagorwa twabonye akomeye cyane imiryango y'ababuze isigaramo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umutumirwa ni pacifique ninenahazwe umuyobozi wa fokode turaganira kuri uyu munsi itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa munani wahariwe ku isi yose kuzirikana abantu bazimira bakaburirwa irengero bikozwe n'inzego za leta cyangwa se udutiko tw'abantu dushyigikiwe dukingirwa ikibaba na leta kuri telefone turi kumwe na thierry thierry
yego amahoro neza tomasi ye ni amahoro akabazo kawe
oya ni icyiyumviro yego
ubwa mbere ntabwo ndamutsa cyane pacifique ni nina hacu
amahoro
yego ndanamuke ndanamushimira ubwa mbere kubera ko birababaje tomasi mbere ndanabivuge ko namwe abamenyeshamakuru birageze ku rwego rw'aho mushikirwa kandi si mbese bihora biba ndanibuka mu minsi heze narumvise hano iwacu ariko haravuga umumenyeshamakuru yakorera ikinyamakuru iwacu yaravuzwe cyane kandi gushikisha ntitubyirengero rero Uravuga ikintu kiba yitwa bigirimana
ego bigira imana Ah.
rero ikintu kiba ikintu kibazo cyane tomasi ni kimwe ni uko umuryango ntumenye ubwa mbere uwabo yoba yarapfuye cyangwa ntiyapfuye uguma witeze ko adugaruka ukaguma urindiriye hanyuma nabo kwituye ngo baze kuwufasha ugasanga nk'uko mugenzi wanjye yahejeje ariko arabivuga ugasanga ba bantu nyine boje ngo baze guhoza umuryango nibo nyine bari kubakoresha ingufu bari kubatera ubwoba ni ibintu rero menga abategetsi mbere b'ini iwacu muri afurika ndabivuge gutyo hari akantu ni ibibazo k'ubu basigaye babuze iyo bashyitse ku butegetsi baribagira ko umuntu ari umuntu ugasanga umuntu bamufata nk'uko umenga pacifique niba ariko arabivuga asigaye ari ikintu cy'ikidandazwa ikintu bakoresha kugira ngo birongere amafaranga uwo ukoresha ikiziga kugira ngo ushobore kugenda kuronka amahera uzi ko umuntu yapfuye mugabo uri kuratambuka ku mu- umuvimba abandi uri kurabikira ku nzira barindiriye ko waba azogaruka muga adapfa agarutse nibazo rero urwego tugeze ko ndibuka umuhisi mandela ariko arabivuga cyangwa imbere na n'uyu yarondeye yaharaniye demokarasi mu gihugu cyacu cy'uburundi ndadaye Mm.
yavuze ati dushaka uburundi aho umuntu wese yishyira akizana apana ko umuntu afatwa agacuranguzwa bunyamaswa birababaje rero kubona ko umuntu yitwa ko ari umutegetsi yumva ko umunyagihugu yahohotewe kandi agatwarwa n'inzego yari afise ubu- uburenganzira bwo gushobora gu- guhimiriza gukarira cyangwa gukosora nk'uko ugasanga uwo muntu yirabiye hirya ugasanga umenga nta na kimwe ashoboye kubikora ko ni ibintu rero bibabaje mbere mvunira akagohe abategetsi b'iwacu n'abo muri afurika yose burya uyu munsi umuntu arakubitwa cyangwa akicwa wowe ukaguma urorera kugira ngo ni umuntu atacyo duhuriye ko atacyo dupfana mugabo burya iyo bamaze guhera nawe urashikirwa kandi noneho kira iyi ntahe nawe uwo munsi iyo bitari kirakora hariho umunsi umwe izokora kandi bazo- bazobona bati bwa bundi iyo tumenya kare Mm.
murakoze cyane mazi keri nawe urakoze
yego pacifique hari icyo wavugaho
Ego, ibi ibi avuze eh, birakomeye eh, birakomeye Ku- amagorwa n'amarira twabonye imiryango y'ababuze isigaramwo ararengeje ararengeje urugero burya icyaha cyo kunyuruza umuntu kirakomeye rwose gusumba mbere nk'icyaha cyo kwica gusa bisanzwe Iyo- twese turazi ko tuzopfa umunsi umwe turazi ko abacu bazogenda Eh, urupfu ruzodutwara ntituba tuzi uko rumeze hanyuma iyo uwawe agiye ukabona uramushyinguye uramusezeye uragira agahinda ariko ako gahinda kagahera ukumva ko uwo muntu wawe yagiye kuri ibi by'abanyuruzwa ntibigere batorwa irengero ryabo imiryango irajya mu ngorane zitagira izina bagaheba bakagwara bamwe n'indwara zo mu mutwe kubera ko iminsi yose hari abo twavuganye bavuga bati iminsi yose mbyuka nizeye ko umuntu wanjye nza kumutora nkumva adafite icyizere ko ahava agaruka ntazi iyo avuye ariko kandi iminsi yose ku mugoroba ndasubira nkihebura nkabona ko umuntu wanjye yagiye atazogaruka ni ukuvuga ko icyaha cyo kunyuruza umuntu ntatorwe irengero ry'iyiwe kimeze nko kwica umuntu iminsi yose ku miryango yabo bimeze nk'uko yoba ari asasina bivuga mu gifaransa yoba igenda isubirizwa iminsi yose umuntu yizera ko ariho ukaryama wahebuye ko atawukiriho bukeye ukizera ko ariho ugasubira kuryama wahebuye ko atakiriho bamwe barambwira indoto barara baragira Mm.
aho barota ababo bariko barabahamagara ngo nibaze kuba- kubatabara abandi ni ukuri ni ibintu birengeje urugero iyo wumvirije ibyo imiryango isigaramwo ababo bamaze kunyuruzwa sindibaza ko hari umuntu afise umutima yari akwiye gusubira gukora icyaha nk'iki na cyane cyane mu gihe dutwarwa n'ababikorewe icyo ni cyo gukunda ntigera numva dutwarwa n'abazi ubu mubabaro ndiko ndavuga ndazi ko abasendedefutede benshi ndazi ko abategetsi b'uburundi benshi uyu mubabaro bawuzi kuko babayeho bakinira ababyeyi babo sishobora kumva ingene babyuka basubiramo bya bintu nyine rimwe na rimwe bakitwa ko ariko baribora ibyabaye irindwi na kabiri ugasanga ariko babikora ku bana b'imyaka mirongo ibiri abana b'imyaka mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu ku bintu hakiri imyaka mirongo ine n'itandatu bibaye ukumva biriko byishyurwa n'umwana w'imyaka mirongo ibiri n'itanu bagasubizamo wa mubabaro nyene nabo bakuriyemo nabo bazi bazi aho bigeza kubabaza ni ibintu biteye agahinda hari ikindi kintu nagomba kongera ko Mm.
ni ibyaha biteye ubwoba bene ibyo bintu bikorewe abantu b'abakezi ibyo ntibyari bimenyerewe cyane iyo bafashe umuntu w'umukenyezi bakamunyuruza amatohoza twe dufishe yerekana ko uyu mukenyezi we wakorerwa ibintu bis- bisumba ibikorerwa abagabo kuko aragira guhohoterwa nk'uko abagabo bahohoterwa bakaca bongera ko kenshi ibintu byo kumufata ku nguvu igihe kitari gito ugasanga umuntu aramaze nk'indwi zibiri bariko baramufata ku nguvu imbere y'uko bazoja kumugandagura urabona nawe umuntu w'umukenyezi agiye agapfungirwa mu nzu itazwi atanumwe ashobora kuyigera ko bakamumarana nk'indwi zibiri ni ibintu by'akamaramaza ibamaze kumwonona baramugize nabi akaba ari usanga batinda bakamwica bakaja kumuta ahantu hatazwi ni ibintu birengeje urugero bivuga ko ariko turiko turata ubuntu bwose twari dufise mu gihugu cyacu twari igihugu no mu rugamba rukomeye cyagira kurasa umukenyezi ariko uyu munsi tugeze aho ushobora gufata umugore wa kanaka umubyeyi wa naka mushiki wa naka ukamutwara ahantu ukamugarana amezi n'amezi uri inzego z'igihugu ukamwonona uko ushaka munyuma ukabona kumwica ukamuhamba ata abayumva batabizi umuryango w'abibumbye nawo uvuga ko aba abigeme abategarugori n'abana banyuruzwa gutyo nabyo ari ikibazo ngo kitavugwa hano ku isi ku buryo buhagije ni umuryango w'abibumbye ubyivugira muri iriya muri muri aya masezerano convention yo kurinda abantu kunyuruzwa bakagenda bakazimira muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ikiganiro muri isanga kuri telefone turi kumwe na moses moses
nawe urakoze kamirindi yego
Eh, murakoze kumpa ijambo Ah, nitwa rukundo moses ndi i kampala muri uganda Ah, nk'uko bisanzwe murakurikirana cyane urakoze rwose
Eh, amakuru y'iyi minsi kamirindi amakuru ni meza
yego Eh, icyo navuga ku- ku- kuri iyo ngingo murimo muvuga murimo mutanga ibitekerezo Ah, kuzimizwa kw'abantu bakazimira bagafatwa n'inzego za leta rimwe na rimwe hano muri afurika ni ibikorwa bikunze kwiyerekana bikorwa ibikorwa byerekana ni bimwe kugira ngo ubutegetsi navuga ngo ubutegetsi ah, bw'igitugu niko umuntu yabyita Ah, natanga urugero hano mu gihugu cya uganda ah, iyo dukeneye mu mateka tubona ah, mu ngoma za mbere zaba idi amini harimo abantu barafatwaga ba- bafatwa n'inzego za leta bakazimira burundu hanyuma ibisigazwa byabo bikazazuka mu mu mashyamba bisanzwe n'abashumba ni ibintu by'amafuti cyane rwose ahubwo ahubwo sinzi ukuntu ah, aba- aba- abaturage b'igihugu babigenza ngira ngo ni ugukomeza gushishikariza iriya miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gufata iya mbere kubyamagana bivuye inyuma Mm. Ye, ura- urakoze moses we
Eh, murakoze kandi nanjye kumpa ijambo ye pacifique
nabyumvise ibyo moses yavuze sinzi ko mu majambo make mubwira ikibazo cyiwe nyine aho gitumbereye moses
Arame.
ongera umubwire
avuga cyane Eh, ngo uvuga cyane ntabwo yakumvise neza
Eh, ndavuze ngo Ah, ibikorwa byo gufata abantu bakabazimiza bakabura irengero ni ibikorwa bikunze kwiyerekana hano muri afurika cyane cyane ah, ibikorwa binengwa cyane binengwa n'ibihugu byo hanze ibikorwa byerekana ah, byerekana ngira ni ibikorwa byerekana yuko afurika bifite ikibazo ki- kinini cyane cyane Ah, mu buryo ingoma zo hambere intangamizi zabikoraga hano muri uganda uka mu ngoma zaba idi amini dada bagafata abantu bakabazimiza bakaba- bakica urubo- bakabica urubozo bakazabata amashamba bamaze kubica ibikorwa nk'ibyo rero ngewe ndashishikariza abantu nka ba pacifique gufata iya mbere kugira ngo ah, bashishikarize iriya miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakabyamagana rwose bakabica byaba binashobotse ah, bakarebwa bene izo nzego mu ah, mu babishinzwe cyangwa se muri za loni bashobora gushyikayo bene abo bantu bagashyikirizwa ubutabera rwose ibikorwa bimwe ye pacifique noneho wamwumvise nabyumvise naho byagumye bicika nimba nabyumvise neza adusaba ko eh, iyo dukoze bene ya raporo twoshobora kuyashikana mu nzego mpuzamakungu zikora kuri bene ibi bibazo Mm.
ahantu bavuga yuko tubikora ko hariho mu rwego mpuzamakungu rwa oni rukora kuri bene ibi bibazo by'abantu bafatwa bakanyuruzwa tu- amaraporo turayatanga muri fokode turayarungikayo hanyuma kandi turabimenyesha no muri sentare eh, mpanabyaha mpuzamakungu murazi ko iyi sentare yamaze kugurura amatohoza ku byaha by'iragomerabunwa crime contre l'humanité biriko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo byose turabitwarayo eh, turiteze ko bizokorerwa ko kugira ngo abariko barakora bene ayo mahano umunsi umwe nabo baze bashikirwe babihanirwe ariko kandi ahantu navuga ko izo nzego mpuzamakungu niyo banabikoze banafise aho bagarukira burya ikintu gihambaye nuko tuzoshika ahantu amasentare y'u Burundi ahana bino bintu kandi hakaba umuco mushasha wo kuvamwo eh, bene ibi bintu Ah, eh, uyu umuntu arashobora kwibwira ati mbega bino bintu nk'ubutegetsi buri mu Burundi bwoba bubikora kubera iki hari icyo mwamaze kuvuga na ni ivuga iki cyo kongera gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi gutera ubwoba imiryango gute- gushyira ubwoba mu gihugu cyose kandi urabona ko ariko arabishobora urabye ubwoba busigaye buri mu Burundi Mm.
ariko ku rundi ruhande birafatanye n'ingene nka sendesitede yigenjeje kuva ku rugamba bakiri ku rugamba bari abantu iyo bariko barahana umuntu iyo bariko barakora amatohoza yabo bakora ibintu by'ububisha bimwe bitagira izina uyu munsi rero iyo bariko barakora amatohoza usanga bakeneye gukora bwa bubisha nyene kugira ngo baronke amakuru kuba bariko barayatohoza ko bakaca bakenera kubikorera ahantu hatabona kuko bamutwaye mu gasho gasanzwe ivyo bintu bitosigurika amashyirahamwe yobibona bika isi yose ikabivuga ko ariko barakora ibintu bya- birengeje urugero ugasanga bahejeje gukora ayo matohoza naho hari n'umuntu basanga bariko baramurenganya ugasanga baramwononye ubuzima ku buryo bamusize ahabona yose avuga ibyo bamukoreye bakaca bahitamo kumwica ibyo ni kimwe mu bituma bakora bene ibyo bintu ni ukugira baronke aho aho bagirira amatohoza hatabona bakora amarorerwa ku bantu bababaze rwose hanyuma mu nyuma iyo bamaze kubicira ubuzima ugasanga baciye babica kuko batinya ko abo bantu bose baza kuvuga gutanga ubuhamya eh, ku mabi baba bakorewe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aba abantu bose benshi bara- bakunze kuvuga ngo muri afurika muri afurika ntabwo ari muri afurika gusa ibi bintu biba iyo biba afurika yonyine gusa ntabwo umuryango w'abibumbye nawo ubwa- ubwawo uba warabihagurukiye ngo ubyamagane ubishyire mu mu masezerano na- na- na ririya shyirahamwe kuko ni ishyirahamwe icc iriya sentare ni ishyirahamwe ry'ibihugu ntabwo ari ntabwo ari urukiko rwa loni nar- narwo urwo rukiko rwabishyize mu masezerano yabyo yarwo bavuga yuko disparition forcée ari icyaha kibasira inyokomuntu kidasaza rero ntabwo ari muri afurika gusa rero burya biba ku isi yose dukomeze noneho duhe ijambo samuel samuel we
kabiri akabazo kawe
aha bwa mbere bwo mbanze turamutse umutumire patrick minazi
murakoze nanjye ndabaramukije
Eh, hama muri iki tubazo dushika nka tubiri akandi ni nk'intererano Mm.
Ah, ikibazo cyane cyane ngenda tukubaze mbereye ko ah, kenshi ndagukurikira ndaba- ndabakurikirana ku ku rubuga rwanyu rwa facebook kuri bijya ru- bijya twiti ya ndondeza ibyo muba mu- mu- mushyiraho byose turabibona mukavuga uko ibintu byagiye biragenda nagira mbaze yuko mu- kenshi mu bishyira hajya mwabanje ku- guha donke kubaza guha mu- guha kubaza leta cyangwa kubaza ubutungane bw'uburundi mukavuga uti uyu n'uyu n'uyu mwoca muri inzu ya kimwe nka ry'amatohoza mushyira ko detaye mu biba byagenze kugira ngo ubutungane bw'uburundi nabwo banze bukorere ko iyo ntujye niyo dosiye ku ku muntu uwo ari we wese waba yagiye abwira aka- akazima ngo bitazi icyo ni icya mbere hama iki cya kabiri nacyo nagenda kubaze ko barumvise ko ah, ati minisitiri umwunganizi w'umushikiranganji w'intwa- w'intwaro hagati mu gihugu avuze ko abantu ngo mwakurikiranwa n'ubutungane ko mushobora kuvugana kuri bya bya biganiro bigira gatanu byimirije n'umuhuza mukapa kugira ngo murabe ukuntu mutaha haba mwebwe muharanira agateka ka zina mu muri mu mashyirahamwe ataharanira ibyicaro bya politiki aba n'abanyepolitiki nagira mbaze ko nkumbure namwe nko muri kokode canke nko muri rurya runani muhurukiyemwo rurongowe na bitanu nshimiyimana ko nkumbure namwe muba mufise ico ico icyo cyiyumviro cyangwa inisiyative yo kuvuga uti muze mugaruke mu gihugu kugira ngo mubandanye mufasha igihugu gutera imbere icyo musanzwe mukora mukorera mu mahanga muze kwikorera mu burundi ama intererano nayo nagira mperere mvuguti naho nkumbure nibaza ko abategetsi b'u burundi kenshi ibyo mu amaraporo mushobora bayabona cyane ibyo muvuga mu biri babyumviriza ni ukuguti nabo bagire niba barakwiye abantu bamwe muri ubuzima bakava ibuntu ubwa mbere wewe byaravugwa cyane yuko barakwahiriza ko nkumbure ushobora kubura umuntu w'amacakubiri ugira ubwoko bumwe ubwoko bw'abatutsi cyangwa iki ariko bimaze kubonekana yuko ukorera ku miti yose haba abari muri opozisiyo haba abari ku butegetsi haba n'abantu bose ubwoko bwose kuko ndaze nk'umwe bita musaga kuko nakuze ku idosiye yiwe kandi ari umuntu byavuga cyane ko yatoteje abandi yandabaye intange nera ndabakemura ati boraba nkumbure kujya no munsi bishikira bamwe ko nabo ejo atawuzi ibizobe byo bakaraba ejo mwe muratabanika umuntu bataramwica cyangwa ababigeze abafite uburenganzira babigejwe bakaraba bakabegera mukaza murakorana kugira ngo ari nk'umuntu bishobotse ko mbotabariza ataragira icyaba ashobore kurokoka ubuzima kandi nkongera nk'abatera intege ndi mubandanye igikorwa mwihaye naho kitoroshye naho gituma namwe mwaba mu buzima butameze neza nkumbure mwaba mwamana ubwoba ko bashobora kubica cyangwa n'ibindi ko nkumbure ibyo mukora ejo cyangwa hirya y'ejo mwe mwashimira bihome haciye imyaka yababa ijana yarapfuye ko namwe nkumbure mutabishimirwa mukihari ushobora no kuzabishimirwa n'abana banyu cyangwa abudukuza banyu samuwe urakoze cyane ye pacifique umwanya ni uwawe
ntukurabagije ibibazo bikomeye cyane ngira ndafata akanya ndabyishyure ko ikibazo cya mbere kiba ati mbega iyo turi ko turakora n'amatohoza turagerageza kuvugana n'abategetsi b'u Burundi ahantu babwira ko igihe cyose dufise umuntu yagirizwa ko ari we yafashe umuntu tugashobora kurunga telefoni yiwe jewe nyine ubwanjye ndamwandikira ntamusaba ko yogira icyo avuga ko ku byo ku matohoza twakoze ibyo twabonye avugwamo ni benshi usanga amaraporo yanjye usanga nabandikiye benshi ariko umuntu umaze kuronka akemera kuvuga n'umwe gusa abandi bose iyo bamaze kubona ibyo tuberetse ibyo tuzi iyo bigera benshi ahubwo bakaba bugara n'umurongo bakanga ko dusubira no kubatora icyo ni ko kenshi bimeze hanyuma iyo raporo nayo twamaze kuyikora turayirungikira abategetsi b'u Burundi turafise mvuge nka aderese imeyili sinige ngo bishyira mu kirundi imirongo y'abategetsi batari bake usanga igihe cyose dukoze raporo turayirungikira umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu umuvugizi umwagezi w'amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu mu biro bya mbere by'ikigega cy'umukuru w'igihugu kizarungikira abashikiranganji batari bake barabironka umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare arabironka umukuru w'igipolisi mu Burundi turayimurungikira umukuru w'iperereza Steve Ntakarutimana turamu kumurungikira raporo yacu ni ukuvuga abatari bake mu bantu bavugwa mu bintu twandika bama baronka raporo zacu ariko nk'uko namaze kubivuga baca binumira umenya nta na kimwe babonye ukamengo sibo bagejwe ubuzima bw'abanyagihugu b'u Burundi ikibazo cya kabiri yagize ati hari ibiganiro byimirije bivugwa ko abanyapolitike n'abo mashyirahamwe yigenga bazojamwo bagiye kurondera ko boheza bagataha mbega twiho natwe tuba turi muri abo bipfuza gutaha mu Burundi ngira icya mbere umuntu yovuga nta mpunzi n'imwe ku giti ipfuza gutaha iki ntihagire umuntu azohenda abantu nta munezero ni amahirwe abaho ku isi yo kubaho udashobora gutaha iwanyu n'aba badutwara barabizi benshi barabaye impunzi ngira n'aba baje kubasubira gushyiraho izindi mpunzi nabo barayibayemo baranumva badukekeza bavuga ngo twigiriye iburaya ngo twagiye kuryoherwa ariko bo nyine bari barahunze barataha nimba kuba mu buhungiro iburaya cyangwa za amerika biryoshye burya batashye kubera iki igihugu cyawe cyamara igihugu cyawe kandi nagomba ntababwire ko ibyo bibazo ngo bafise ingufu ngo tuzohera hanze bidashoboka igihugu ni cyacu twese abakirimo n'abari inyuma yacu turagisangiye tuzokizamo vyanga byakunda kirazira ko batubwira ko igihugu cyacu gishobora kutari ikiwacu ku neza cyangwa itari ku neza twese tuzokibanamo icyo gihugu nico gituma dukwiye kuvugana tugatora umuti neza w'ingene abarundi bose bakwiye kubana umwe wese yumva ko uburundi ari igihugu ciwe afise ku burenganzira bwose kandi bungana ku bana b'uburundi bose ico ndagisubiremwo twifuza gutaha kandi dutegereza kuzotaba umunsi umwe nico gituma ibiganiro bibaye bakabidutumuriramo tuzobijamwo dusigure ivyo tuma dutaha twibutse ibyatumye duhunga twerekane kugira ngo twemere kuba mu gihugu ibyoteza kuba biriho kandi twifuza ko impunzi zose zoheza zigataha ariko kandi igihe cyose hazoba hari amananiza igihe cyose hazoba hariho ibituma tudashobora kuhaba urumva ntawe uzoza kwishora ku rupfu muri icyo gihe bizoba bikigoranye ariko twifuza gutaha ikinda kivugeza gitomore twifuza kuba mu gihugu mu burundi twese impunzi zose zifuza gutaha icyo icya kabiri icya gatatu ikibazo cy'ikigo cya gatatu
yabateraga intege yabateraga intege ati nimukomereze aho ngaho nubwo bikomeye
yavuze gutya ariko kera niba ari ikindi kintu gikomeye yashyizemo yavuze ati iyo bahora bavuga ngo turi abantu b'amacakubiri ko bino bintu mu kubikora twaba tubyerekeza ku bwoko bumwe ni ukuri nawe atarabivuga neza ati ndamaze kubibona mukorera ku bantu bose abo mu butegetsi abatari mu butegetsi abari hanze abari hanze mu mpande zose turabikora ko nicyo nagomba asubire gushimangira kandi ngomba nshingira ko nishyura ikibazo kitakiye nk'aho nabonye nandikira kuri twita bamwe mu bategetsi b'uburundi nabonye bahura inyamitwe nabonye Louis kamwe n'ubusa babyandika ngo nze kuvuga ku bijyanye n'inyuruzwa ry'imbonerakure nyagomba nabwira ko muri muri muri ndondeza tumaze gukora amatohoza ku mbonera nazo nyine zinyuruzwa kandi n'abategetsi b'uburundi kure zitari zike yavuze ko aya magorwa abategetsi b'uburundi ariko bashyira ku barundi aterekeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa cyangwa ngo aterekeye n'ubwoko bumwe gusa babikorera abahutu n'abatutsi babikora ku bari mu butegetsi n'abataburimo imbonerakure zarahonye zitari zike bamwe bakabica cyangwa bakabanyuruza kubera ko bafite ibyo bazi bifuza bagira bati aba bantu bagumyeho bazohava nabo batanga ubuhamya berekana ibyo bari bazi hano utanga umuriro nka bwa nka musaga imbonerakure yo ku musaga nyine izwi cyane yari yarakozwe mu bwicanyi bukomeye hari edi uwimana aho ngaho ku musaga nyine hari adera y'ishakiye yakoreshejwe mu inyuruzwa y'ubumenyetsamakuru yohani bigirimana hari ubundi burero bwinshi cyane bw'imbonerakure dufise zagiye zirafatwa nk'uko abandi bafatwa bakagatwarwa ahantu hatazwi gushika uyu munsi imiryango yabo iri mu kangaratete itazi uko babayeho mbere none hamenyesha ko rimwe na rimwe byashyitse imiryango y'imbonerakure ikadutabaza kugira ngo ishobore gusohoka igihugu kuko byari bigoye bagira bati nitwasohoka abo abagabo bacu nk'akarero abo bishe imiryango yabo biciye bashobora no kutwika tukabasanga mu buhungiro tugafasha kugira ngo ibihugu bindi bishobore kubakira nabo nyine bakingigwe kuko baba bageze ahantu habi ni ukuvuga kandi ko hari n'abantu bari mu mugambo uri ku butegetsi nabo nyine bafatwa cyo kimwe n'abandi bakanyuruzwa akarero ni osikari ntasano yabaye umushingamateka wa sendefitede kuva mu bihumbi na gatanu gusa mu bihumbi na cumi abo mukenguzamateka kuva mu bihumbi na cumi gusa mu bihumbi na cumi na gatanu ntibikugije ko anyuruzwa cyo kimwe n'abandi ni akantu ka koroneri koroneri jerome ndikuriyo yahoze agendanira umukuru w'inama nteguzamateka gerebati rufikiri nticabujije ko nawe nyine afatirwa mu kamenge yararwanye muri sendefitede ari umuhutu nk'abandi nawe nyine baramufashe bamubwira kuko bagira abandi bose ntahuza irengero ry'iwe ejo bundi herekanye abantu b'inshuti batanu bose bava ahantu hamwe muri bujumbura rirare banywa n'umugore bose n'abahutu babafatiye mu ruvumera babagiye ingimbi bagirira abandi iyo miryango yabo iri kwimira cyo kimwe n'iyindi miryango ni ukuvuga ko bino bintu nta muntu n'umwe azobyungukamo n'abo bari mu butegetsi bawushaka bakaza tugafashanya runo rugamba wo kubahiriza iteka ry'umurundi wese kuko intwaro y'umwicanyi nta n'umwe ikorera ni intwaro yica bose ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa pacifique ninahazwe umuyobozi wa fokode turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira bajimijwe n'inzego za leta cyangwa se imitwe n'udutsiko bishamikiye kuri leta ibyo umuryango w'abibumbye wita disparisiyo force mu gifaransa abo bantu bamara kunyuruzwa leta ikajya mu birere iti ntabwo tuzi ibyabo imiryango igahera mu gihirahiro twari dufite na jerome nagira ngo mwisegureho ko tumuburiye umwanya kubera ko dushigaje amasogonda make cyane reka tuzamuha irindi jambo jerome rwose ngusabye imbabazi utubabarire tuzaguha ijambo ikindi gihe ahubwo twanzure iki kiganiro pacifique akajambo gato mu masogonda makumyabiri
ni ukuri bwa mbere ko ndabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye mu kurangiza nsubiye kwemerera abarundi ko muri fokode tuzobandanya runo rugamba rubavuze ati kumbure n'ibintu bituma tuba mu buzima bubi bakadutera ubwoba umuntu akaba azi ko ashobora kugandagurwa umunsi n'umunsi ivyo birasanzwe nta n'umwe atazopfa n'abashaka kutugandagura nabo bazopfa ariko turabemerera ko uru rugamba tutazoruhagarika eh, uko bizogenda kose abantu bakoze bino bintu bateza kuzobihanirwa ndangize nsubira gutera imvuvu imiryango y'ababuze ababo ndabasabe ko iki cyukwiyumvira ko kunuma kunyegeza kuba we yanyegejwe bizoba kwinjira atari ivyo kuko ababatwaye banyu barazi ko mubizi ahubwo bazonabikira icyo kubera ko bitavuzwe kugira ngo size byigere bivugwa ndasavye pacifique ninahazwe ndagushimiye rwose ndagushimiye byimazeyo namwe muteze amatwi ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane murakarama mu masegonda make ni udukuru tugufiya
urakoze thomas kamirindi mubandanye kumviriza radiyo ijwi